iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no ku rubuga rwacu rwa facebook arwo vowa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi turavuga ku bijyanye n'ubukangurambaga mu gukingiza abana indwara y'imbasa ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu mu kiganiro murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbahe ikaze mwese inshuti banywanye nk'uko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ubukangurambaga mu bijyanye no gukingiza abana indwara y'imbasa imbasa ni indwara yandura cyane iterwa na virusi ifata abana hanini bafite munsi y'imyaka itanu y'amavuko iyo virusi yandura iva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu musarane cyangwa se iciye mu kanwa rimwe na rimwe igaca mu buryo busanzwe nko mu mazi no mu biribwa kandi iyo virusi yororokera mu mara aho ishobora kwihisha ikaba yanatera ubumuga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani inama rusange y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima yemeje umwanzuro wo kurandura indwara y'imbasa ku isi za guverinoma zifata gahunda yo guhagurukira iyo ndwara kugeza ziranduye uburwayi bw'imbasa bwaragabanutse ku gipimo cya mirongo icyenda n'icyenda ku ijana kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani kuva ku barwayi ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kigereranyo mu bihugu birenga ijana na makumyabiri na bitanu iyo ndwara yari yarabayemo icyorezo kugeza hatangajwe abarwayi ijana na makumyabiri na batanu mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nubwo iyo ndwara y'imbasa yagabanutse abashinzwe ubuzima bakomeje kuba maso kugira ngo itabaca muri humye niyo mpamvu habaho igihe cy'ubukangurambaga mu bijyanye no gukingira iyi ndwara nibyo rero uyu munsi tuza kugarukaho twabatumiriye madame grace kabanyana ashinzwe ibarurishamibare mu byerekeye ikingira ry'abantu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda mumbabarire ku ijwi ryanjye akurikirana rero ibijyanye no gupima indwara ndetse no kuzikumira muri iryo mu shami rishinzwe iby'ikingira ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana muri iki kiganiro kandi tuba turi kumwe na madame Ines itanga ashinzwe gukurikirana iby'indwara harimo n'izikingirwa mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc ni mu rwanda n'abatsindiye rero reka twakire abatumirwa bacu mpereye kuri madame grace kabanyana uraho neza urakomeye nge ngushimiye cyane uyu mwanya ufashe kugira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi rya amerika ndetse na radiyo ijwi rya amerika ubwayo
murakoze cyane ye inesi itanga madame inesi itanga nawe uraho neza urakomeye
uraho ye wakoze nawe kutubonera uyu mwanya muri kiganiro ikaze mwembi nk'uko nabivuze dutangira uyu munsi turaganira ku bijyanye na gahunda y'ikingira ry'indwara y'imbasa hari abana iyi ndwara imugaza bitewe n'uburangare bw'ababyeyi imyumvire yabo cyangwa se n'imiterere ya politiki y'ibihugu ibihugu bigenderaho abana bakaba ari bo bigiraho ingaruka mu rwanda ho rero byifashe gute nagira ngo mbanze mpe ijambo nkawe ushinzwe ibarurishamibare mu byerekeranye n'ikingira ry'abana mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda madame grace kabanyana ikingira ry'indwara y'imbasa rihagaze gute mu gihugu
murakoze cyane ikingira ry'imbasa ah, mu gihugu cyacu cy'u rwanda rihagaze neza kubera yuko urukingo rw'imbasa turutangiza umwana kuva akivuka akabona urukingo navuga wenda yuko dukunda kuvuga ngo ni zeru cyangwa se opv oro polio vaccine zero Ah, tukongera kumukingira afite ukwezi n'igice tukongera kumukingira afite amezi abiri n'igice ndetse tugatanga nes- urwo rukingo ku mezi atatu n'igice si ibyo gusa ntabwo dutanga urwo rwa oro urumva ko harimo igitonyanga ni igitonyanga mu kanwa dutanga n'urundi rw'urushinge kugira ngo turusheho mu by'ukuri ah, gutanga ubudahangarwa ku bana bacu Ah, tu- urwo narwo turutanga afite amezi atatu n'igice urwo rw'urushinge tukongera kurutanga afite eh, amezi icyenda ni uko nguko rero ah, gahunda yacu y'ikingira iteye mu rwanda murakoze ye gatoya mbere y'uko tugera no kuri madame inesi mu- muravuga ko uru rukingo rutangwa mu kanwa hakaba n'urukingo mutanga mu rushinge zibisikana gute muhera kuri urwo rwo mu kanwa hanyuma mukazajya mwadusobanuriraho gakeya ukuntu bigenda
Eh, twabisobanura ah, izo nkingo zombi mu by'ukuri zi- zi- nk'uko nabibabwiye zongera ubudahangarwa ku bana ariko urw'igitonyanga rukaba ari urukingo rukubiyemo ah, reka mpere wenda kuri iriya virusi ya polio ifite ubwoko butatu twavuga ubwoko bwa mbere ubwa kabiri n'ubwa gatatu urwo rero rwo mu kanwa rukaba rurinda ubwoko bwa mbere ndetse n'ubwoko bwa gatatu bw'iyo ndwara ya polio Ah, bigatuma dutanga urw'urushinge kugira ngo ubwo bwoko bwa kabiri tutarinze urw'urushinge ruze rudufashe kuburinda kuko umwana ashobora kwandura bumwe muri ubwo bwoko butatu niyo mpamvu rero izo zose tuzitanga Ah, ndumva ibyo ngibyo nk'abatwumva babisobanukirwa habaye hari ikindi mwumva muda- mwasobanurwa nacyo nakibabwira murakoze ndagushimiye cyane bu- dufite umwanya uhagije ndumva buri wese ari bubashe kubona akanya ko kugira ngo abaze cyangwa se atange igitekerezo nisabira ndetse n'abadukurikiye batuza guha ijambo ko buri wese yafata nk'umunota umwe by- byaba byinshi akaba ari umunota umwe n'igice kugira ngo twese tuze gukwirwa reka rero ubwo mbe mpaye umwanya eh, madame ines itanga wowe nk'ushinzwe gukurikirana iby'indwara harimo n'izikingirwa mu kigo cy'ubuzima eh, rbc nyuma y'icyumweru cy'ubukangurambaga mu bijyanye no gukingira indwara y'imbasa nagira ngo wunganire madame grace kabanyana nawe tugire icyo tubwira ku bijyanye ni- n'ibijyanye n'uru rukingo
Ah, murakoze cyane Ah, icyo eh, namwunganira grace ni uko kuko ubwitabire mu- bw'abakingiza mu rwanda zi- zi- ubu gukingiza abana biri ku kigero cyiza kuko turarenga hejuru ya mirongo icyenda ku ijana bw'ubwitabire mu gukingiza ibi bigatuma ah, nta nu- nubwo tuwukingira tukaba nta barwayi duheruka nta murwayi umurwayi wa nyuma warwaye imbasa mu rwanda duheruka kumugira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu umva imyaka yose irangiye niba nta wundi murwayi turagira kandi mu bihugu duturanye hari ah, abarwayi baba babonekayo ni uko mu rwanda eh, gukingira bihagaze neza n'ubwitabire bushimishije Ese namwongerera murakoze.
yego ye murakoze cyane ubwo ababyumva abadukurikiye nabo bumve ko mu- kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ariho habonetse umurwayi wa nyuma ni ikintu gishimishije ariko kandi ntimuhagaze muracyakomeza ku- gushyiramo ingufu kugira ngo hatazagira undi wakwandura ye ah, turebye rero nk'ibijyanye n'inkingo ababyeyi muravuga muti barabisobanukiwe ababyeyi bose ba- bumva ibijyanye n'inkingo mubona bazitabira ku buryo bushimishije uko mw- namwe ubwanyu mubyifuza ah, inese
Aba- ababyeyi barabyitabira kandi cyane sini- ni kuko mbasha gusa bakingiza ni- gu- gukingira indwara nyinshi mu rwanda murabizi ariko ubwitabire bwabo iyo tuvuga yuko buri hejuru ya mirongo icyenda ku ijana ni uko buba bushimishije ijana ku ijana niryo ariko ndabona ko hari impamvu zitandukanye murashobora kuba kubera ubu mpamvu ze bwite cyangwa hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atajya gukingiriza ku gihe ariko ubwitabire buhari nabwo ubwabo burashimishije kuko niyo bitakunze ko iyo mibare ibura kugira ngo tugere ku ijana ku ijana no mu minsi ya vuba dufite gahunda nabo abo bana turongera tukajya kubashakisha kugira ngo ntihagire umwana n'umwe ucikana kubyumva rero ababyeyi barabyumva kuko ubwitabire bwabo nibwo bubigaragaza murakoze
murakoze cyane reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se kugira inama cyangwa igitekerezo batanga ngo uhereho jean bimenyimana uranyumva
ndakumva neza cyane wiriwe urahagana hehe
mpagaze neza na neza mu gisagara cya bujumbura yego uri ku bujumbura ibarabara bitiriye umwami purense wigwa gasore ubu bamwitiriye sitade impande ya sitade Yego.
intwari none ko uhagaze ku muhanda Yego.
urahakora iki
mpagaze neza na neza imbere y'ibanki y'abanyeki- y'abanyakenya yitwa crdb yego ugiye kubikuza ubu ibikuze menshi natwe uduheho Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
jewe igitekerezo mfise Mm.
ndibaza neza yuko iyo ndwara y'imbasa bwoba ari ubukangwe mu kirundi nk'uko tuvuga Yego.
ikirundi eh niyo
Eh, mu gihugu cyacu rero Mm.
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Mhm.
bwarihatiye kurwanya iyo ndwara y'im- y'imbasa nk'uko mubivuga mu kinyarwanda bwarayigwanije mbere baheruka no gusohora itangazo ry'uko mu gihugu cyacu isa n'iyakuwe burundu Mhm.
rero jewe nagira ntange intererano ku bihugu twaba duhanye nk'urubibe nka kongo numva ivugwa cyane ko nabo boshira ingufu cyane mu kuyirwanya yego
yego niyo ntererano nagire ntange kabisa yego urakoze cyane kuko iramutse iri muri congo nta kuntu itagera mu rwanda cyangwa mu burundi yakwirakwira ndagushimiye cyane yego Jean.
cyane Mm.
yego Ye.
ariko ikindi kimwe nagire mvuge Mm.
iyo habaye ikiganiro nk'icyo Mm.
cyane cyane baba bakwiye kuza barasobanurira abantu bamwe bamwe kugira baze baratahura kuko hari abarundi benshi badashobora kumenya imbasa icyo ari cyo uretse nk'aba twavukiye impande y'umupaka tuba tuvuga indimi zose yego uravuga kubasobanurira dukoresheje indimi zombi ubukankwe cyangwa imbasa cyangwa uravuga gusobanurira indwara ubwayo uko iteye kugira ngo abantu bayisobanukirwe
yego cyane rwose ye urakoze cyane bwo ndaza kubwira abatumirwa bacu badusobanurire mu kanya
yego nanjye ndabashimiye kuba mumpaye ijambo ku isi Yego.
rya amerika ye twakire na kwizera daki ahmad uranyumva
yego ndabumva ndabumva ye ikaze ku ijwi rya amerika Ah, wowe wow.
uhagaze hehe
yewe ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, iyo urebye usanga u rwanda ruhagaze neza mu bintu by'ikingira kuko usanga indwara y'imbasa ntabwo ikica abany- abanyarwanda nta- ntabwo ikiri ikibazo mu rwanda kuko usanga yarakingiwe yararanduwe iyo urebye usanga wenda ibintu by'ikingira byaramanuwe serivisi y'ikingira yaramanuwe igera no kuri mu masantire do sante usanga rero mu rwanda ahanini indwara i- i- mwene izo ndwara cyangwa se indwara zi- zandura gutyo zaracitse nta nta bintu nta ndwara z'ibyorezo nk'imbasa cyangwa se za mugiga zikigaragara mu bana b'u rwanda kuko serivisi zikingira za zateye imbere icyo ni cyo kintu nashimira leta y'u rwanda kuba yaribanze ku bintu byo gukingira abana bayo kuko ubukungu bw'igihugu na- n'abantu bafite ubuzima bwiza tureba ubukungu bw'igihugu ni abantu bafite ubuzima bwiza iyo turebye dusanga nko muri siroga ya rwanda biomedical center dusanga harimo ngo health is wealth nation ubuzima bwiza ni ubukungu bw'igihugu nashishikariza n'ibindi bihugu bya afurika kwibanda ku gukingira abana babyo Mhm.
ye murakoze ijwi rya amerika dukunda kumva hano mu majyaruguru u rwanda mu karere ka urakoze rurinda umurenge wa buyobe urakoze cyane kwizera laki namwe ubwo natwe muku- mukomeze rero mukurikire ibiganiro kandi mukurikire n'inama z'ikigo ki- cy'ubuzima cy'u rwanda nk'uko wari ubivuze ndumva ibyinshi ubizi reka noneho ngaruke kuri ah, madame grace Um, uyu muvandimwe uri mu burundi yaravuze ati jean bimenya imana yaravuze ati "Mudusoba- mugi- musobanure indwara y'imbasa Uh, ubwo nagira ngo ubanze ugire nk'iyo icyo wayisobanuraho mbere y'uko dukomeza
murakoze cyane indwara y'imbasa ni indwara iterwa n'agakoko eh, dukunze kwita ngo ni viru- virusi ako gakoko rero ah, nk'uko mugeze kubivuga muri eh, mu bu- mutangiza kino kiganiro ako gakoko kinjira mu mubiri w'umuntu gaciye mu kanwa bitewe n'ibiryo byanduye amazi se cyangwa se eh, umuntu yakoze ku wundi wanduye akaba yakwikora ku munwa noneho ako gakoko akaba yakamira kakajya mu nda iyo kageze mu nda rero kagera mu mara kagera mu mara kakaba ariho gakorera navuga ni nko ku kwihinduranya noneho kakaba ariho gahera gatera ubumuga ubumuga rero bw'imbasa buterwa n'ako gakoko usanga ari imitsi ibyo twakwita misikire cyangwa se maso zi- zi- zi- zinanuka mu kirundi babyita konda ngira ngo nimba mbizi kunanuka neza nibyo Kara- yego karananuka cyane akaguru kakaba ndetse n'amagufa ubwayo ashobora kuhagirira ikibazo akaba amagufa yavunika kubera uko kunanuka bikabije ndetse ushobora no kuba urwaye bukomeye umuntu atigeze amenya atabumenya bukaba bushobora kumutera ndetse n'urupfu Eh, hari uko rero gutera ubumuga hakaba n'uko kuba bwatera ah, urupfu cyane cyane ako gakoko kagafata abana nk'uko mwabivuze bari munsi y'imyaka itanu ariko kugeza ku myaka cumi n'itanu tuba tu- tu- tugenda tureba yuko icyo cyiciro cy'imyaka gishobora kwandura iyo iyo virusi urumva rero ari ibyo ngibyo ikindi hari icyo mwigeze kuvuga mu by'ukuri ah, iyo ndwara yararandutse ariko ntabwo yarandutse mu bihugu byose hari ibihugu dusanga iyo ndwara itararandutse burundu Ah, ni ibihugu ah, twavuga pakistan afghanistan na nigeria iyo rero ah, indwara itarandutse burundu usanga natwe ubwacu duhora twikeka yuko iyo ndwara ishobora kutugeraho murabizi ukuntu indwara ikwirakwira umuntu ashobora kuva mu gihugu afite iyo ndwara akaba yagera mu kindi akanduza abana bikaba ari nayo mpamvu rero dukingira cyane tugakaza gahunda y'ikingira kugira ngo iyo ndwara iramutse igeze mu gihugu cyacu izasange abana bacu barinzwe mu buryo bwuzuye nk'uko inesi yabivuze ah, iriya demographic survey yerekanye yuko u rwanda rukingira kugera ku kigeranyo nibura cya mirongo icyenda na gatandatu ku ijana inkingo zose dutanga muri iki gihugu murakoze Yego, murakoze reka twakire ku murongo wa telefone john magushe nizere ko mvuze izina ryawe neza john ni ni john mugisha mugisha mbabarire cyane abamfasha kuri ku- ku buhanga bw'ibyuma ni john Mu- ni mugisha yambwiye ngo ni mugushe mbabarire ntabwo ntabwo avuga ikinyarwanda ye ni john mugisha Ah, yego mumeze neza Eh, tumeze neza nawe se
yego natwe turaha tumeze neza ku ye uri hehe se mugisha
njyewe inama minsi yose inkumi minsi yose twama turi kumwe Mm.
mu biganiro njya mubisangaho aho kamaze kuba kamenyewe nimbaha muri byambiye Uri mba umwa- mu murundi uri umwana mwiza rwose
yego nkuko tubivuga yego nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
oya, ikintu cyasa n'igitekerezo kuri iyi ndwara Mhm.
bagira imiti yo gukingira abana cyane cyane muri muri afurika y'ubuseruko biraboneka yuko ababyeyi ndetse n'abantu bamaze guhuguka cyane bisa n'ibiriko biri ku rugero rwiza ariko uravye muri afurika ni nko muri ibi bihugu cyane cyane hakiri imiryango imwe imwe hakiri imiryango imwe imwe igikurikiza imico ya gakondo cyane cyane nabyo nko muri afurika iyo afite ubumanuko muri afurika imbere cyane cyane muri ibihugu bya nigeria cyane ibihugu nyine bya zandi usanga hari ukuntu abanyagihugu baho batandukanye n'abanyagihugu b'u burundi cyangwa b'u rwanda kuko twe tuvuga ururimi rumwe n'umuco usanga ari nk'umwe ariko nk'iyi miryango y'ibihugu bya zandi bashobora gusanga bakina imico ya gakondo umuco wo gukingira abana cyane wo kubona ko abana bakingirwa imyenda ikintu abanyagihugu bakeneye ya mico ya gakondo kibugurukiye rero nasaba nk'aba bantu n'ibindi bihugu gusa n'ibindi bihugu nka zandiya ndamaze kubona igihemba mu gisagara baca ku rugo ku rundi bagenda barakingira abana muguraje mu bisagara biri kure ya zandiya baracyari inyuma cyane ku rwego ku rwego rwo gukingira abana ndetse n'urwego rwo kwiga rero nasaba nk'aba bantu bahiniriza ibindi nk'amashami yabo baba bafite muri bihugu bya muri bihugu bya afurika y'ubumanuko cyangwa ibindi bifite iby'amico ya gakondo n'imigenzo ya gakondo yuko bogerageza bagahiniriza cyane iyo popirasiyo nayo ikaba eboni nk'abandi bagashobora gukingiza abana kuko biracyaboneka abana bapfa ku rwego rurerure bakakurikirana imyaka itanu cyane cyane nk'aho mbaye egizame ndabaye imyaka ibiri itanu igihugu umaze kumenyera mbayemo kopirasiyo umaze kubona uko ibayeho imico yo kwiga kwivuza n'urugero rw'ubumenyi bw'ubuvuzi buri ku rugero nko mu burundi n'ibihumbi nko mu burundi n'u rwanda imbere ya mirongo imbere ya mirongo umunani nk'urwo rugero ntushyiraho niko se john uravuga abantu bakurikiza imico kama kuba ababyeyi badakingiza byaba bituruka ku ku mico kama cyangwa ni ukubera ko batabasha kugera ku buvuzi uravuga ko bakingira urugo ku rundi ndibaza ko ari mu mujyi ukavuga mu bice by'icyaro ko abantu badakingirwa ikintu cyaba kibitera ni ko badasobanukirwa urabya imico kama natwe mu bihugu byacu turayifite turafite imico yacu uguhugukirwa kw'abanyagihugu b'ibyo bihugu bafite karagiteri zidahugutse cyane bivanye n'ubumenyi bafite ubumenyi bafise nicyo kinini kuvuga ngo ni imico kama rero bakabona ko umwana nimba fata arwaye nka nk'imbasa aho kumutwara kwa muganga bamukingire bajya muri ya mico hariya yacu uri kubona yuko umupfumu hari ibintu ababyeyi bakaba baragendeyemo bya gakondo byatumye umwana arwara ubwo rero mujye mubafasha gusobanukirwa kuko namwe abana babo nibarwara namwe abanyu bazarwara reka ngo ushimire cyane nibyo byiza gusa iyi popirasiyo kubera nk'ibi bihugu byaba muri afurika iyi afurika turimo y'ubumanuko ifite popirasiyo ibiri icanze abanyagihugu bava hirya no hino ababegereye mu gisagara ba eboni bo muga bishyitse ukagenda nko mu ntara z'inyuma y'igisagara ushobora gusanga biraboneka yuko n'ubuzima bw'ababyeyi babo buba buri ahantu habona neza yuko baronka ubuvuzi buhagije
yereka ngo ushimire rero john mugisha kuri icyo gitekerezo cyawe uhaye abakunzi baradijwi ry'amerika urakoze
iyo ni akana bamaze kuba umugenzi wo muri iki kiganiro nuko nuko ni byiza madame inesi itanga wagira icyo uvuga abantu baravuga bati indwara y'imbasa cyangwa se ihukankwe mu kirundi yaracitse bakongera kugaruka kuri ibi bintu bijyanye no gukangurira abantu gukingiza murabivugaho iki
birakoze ikibazo ni cyiza gukingira indwara kuba tutayiheruka mu bihugu byacu haba mu rwanda cyangwa mu burundi duturanye ariko ikaba itaracika ku isi niyo mpamvu tutagomba guhagarika gukingira kuko virusi zigira umupaka virusi iragenda niyo abantu virusi yo nta viza isaba iragenda irakomeza gukwirakwira twakabaye twabihagarika igihe cyose tuvuga tuti ku isi ibihugu byose nta na hamwe hakiri virusi igihe cyose hari ibihugu rero bimwe bitaragera kuri iyo kujya kuri ku burwayi zero tuvuga ngo ni zero kesi iyo hari ibihugu bitaragera kuri ngo twese turandure nk'isi burundu ntabwo twakwirara ngo tuvuge ngo turareka gukingira niyo mpamvu gukingira turakomeza tugakingira turakomeza gukurikirana turebe niba nta wanduye kuko virusi iragenda nk'uko twabibona no mu zindi ndwara zose zigenda zikwirakwira kuri ubwo rero niyo mpamvu dukomeje gukingira niyo mpamvu dukomeje gukurikirana kuko ibihugu byose bitarashyira indwara burundu yego murakoze Eh, ku murongo wa telefone dufite na ruhamya ari raymond uranyumva
ndakumva ndakumva amakuru ni meza urahagana he
ndi mu rwanda ku gisozi mu murenge wa gisozi Mm, ku gisozi akarere ka gasabo yego Mm.
none ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza abatumirwa Mm. yewe ni ikibazo nshaka kumubaza yego mfite abatumirwa babiri
Eh, uwo mudamu ni ni ikibazo nshaka kumubaza ese Mm.
ni ryari ruriya rukingo rudafata ko hari inkingo zidafata bakavuga ngo bongere bakingire nanjye mfite umwana ka- Mm.
kano gakovu kerekana ngo warakingiwe ntako ntako afite Mhm.
mbese ko- hari umuntu watubwiye ngo inkingo ntizamufashe ni kuzongera kumukingira ese ni ryari nyine izo nkingo zidafata ku buryo izongera kumukingiza ese umukingiza mu gihe kingana iki yongera kumukingiza mu gihe kwa muganga mu gihe kingana iki nicyo kibazo nashaka kumubaza bitewe n'icyo nabyo nagize yego ugumye hafi ubwo ntiyagira icyo yifuza kugusobanuza akubaze reka ikibazo ngihe um, madamu garasi mwasubiza uyu muvandimwe kuba hari ahantu hari agakovu hari aho bihurira no kuba urukingo rwagezemo imbere mu mubiri
Eh, ako gakovu ba- arimo aravuga ni agakovu k'urukingo dutanga umwana akivuka Mm.
eh, rwitwa beseje rurinda ah, tuberculose igituntu Mhm.
urwo rukingo rero turutanga hari uburyo bwinshi bwo gutanga urukingo nk'uko nabibabwiye Ah, iyo dufashe agahu gato cyane babyita intradernike mu gifaransa Ah, ufata agahu gato ukinjizamo urukingo bigatuma rero noneho umwana ahita agira inkovu igendanye n'uko urukingo rwagiye mu by'ukuri ahantu hegereye kariya gahu k'inyuma niyo mpamvu urwo rukingo rugaragara inyuma ku gahu Ah, urwo rukingo rero rwa rw'igituntu iyo rutafashe ah, ndetse iyo utabonye kariya gahu yuko kabyimbye ntabwo biba bivuze yuko urukingo rutafashe kubera yuko iyo ah, ushaka gupima yuko urukingo rwafashe ureba ubudahangarwa ureba ubudahangarwa ari bwo wenda umuntu yavuga mu ndimi z'amahanga antikoro rero kugira ngo umenye ko rudafashe bisaba yuko upima ubwo budahangarwa buri ku kigereranyo kingana gutya ntabwo urebera ku nkovu ko ah, ubwo wenda agahu kiwe ntabwo k'umwana ntabwo kabyimbye ariko urukingo ubwarwo rwinjiye mu mubiri niyo mpamvu kugira ngo upime yuko rutafashe byaba bigusaba gupima ubudahangarwa bw'umubiri Eh, ndumva ari cyo kintu cya- cyakorwa igihe ukeka yuko urukingo rutigeze rukora yapimisha ubwo budahangarwa gute hehe ya- yabaza nde
ubwo budahangarwa rero ah, ru- ru- rupimirwa nyine muri ah, muri za laboratwari ariko nk'uko tubizi igituntu igituntu ni indwara ah, twavuga yandura ku muntu waba ufite ubudahangarwa busanzwe umwana waba utonka neza ikindi kibazo cy'umubiri indwara yaba yarazahaje umubiri w'umuntu uko umuntu agenda akura hari ubundi budahangarwa butatewe n'urukingo agenda abona narwo- nabwo bukagenda bumurinda ziriya ndwara zose Eh, nk'iyo ndwara tuba twakingiye hari ubwo budahangarwa bwatewe n'urukingo ariko hakaba n'ubundi budahangarwa ah, umuntu abona buvuye mu mubiri we buvuye mu byo umuntu afata by'amafunguro ah, cyane cyane nk'umwana mutoya murabizi yuko aba arimo aronka iyo arimo aronka rero umubiri we ubwe ubwawo ugenda ah, ufata ubwo budahangarwa niyo mpamvu rero usanga nta gahunda dufite yo gupima ubwo budahangarwa ku bana twakingiye kuko tuzi yuko hejuru y'uko babonye urwo rukingo babonye n- bafite n'ubundi budahangarwa buba bwatewe n'uko umubiri ubwa- ubwawo ukoze ibyo twabikora ari uko hari gahunda idasanzwe ariko ntabwo ari ibintu ah, bi- bihari nka nka gahunda ya vakisinasiyo iba yarashyizeho kugira ngo tupime ubwo budahangarwa bw'umubiri kuko byahenda birahenda cyane kandi ugasanga nta mpamvu yabyo kuko umubiri ubwawo nawo wirwanirira murakoze yego hanyuma inesi hari nkamwe muba mushinzwe gukurikirana iby'izi ndwara zikingirwa hari umuntu waba yari hari abigera bababaza nk'icyo kibazo uyu muvandimwe yarababajije ati ko nta gakovu mbona ku buryo bavuga ko urukingo rutafashe hari abantu bajya bababaza ikibazo nk'icyo ngicyo mu bijyanye n'izo nkingo zitangwa akandi kabazo gatoya twari tuvuze ko uru rukingo rw'imbasa ari nayo rwo tuganiraho ubu ngubu rutangwa ku buryo bw'urushinge ariko kandi rugatangwa no mu kanwa abaruhawe nk'urushinge hari ubwo bishobora kuba byagaragaza ako gakovu nk'akaza iyo umwana yakingiwe indwara y'igituntu
yego murakoze abatubaza ibibazo nk'izi ngibyo ntabwo bakunze kubaho kuko iyo ni kimwe ubundi bakunda kubireba kugira ngo barebe n'umwana yarakingiye kuko hari ubwo byaribaho ko umwana akikanwa n'urukingo iyo bajya kureba iyo nkovu rero kandi bajya kureba niba umwana yarakingiwe ariko iyo umubyeyi yavuze ko yakingije umwana we ntabwo ari kenshi cyangwa ntibinabaho ko bongera kumuha urukingo yagombye kuba yarabonye akivuka ni inkovu kugira ngo barebe niba umwana kuko hari ubwo ababyeyi baba badasobanukiwe ko bwaki hari urukingo bigeze bamutera ku kaboko k'ibumoso kugira ngo barebe kubirebera ni nko kureba ikimenyetso cy'uko ashobora kuba yarakingiye nta mubyeyi rero waza wabitubaza ntabwo turabona uwo nguwo abaye uwa mbere ubaza icyo kibazo hanyuma ku bijyanye n'urukingo rwa rwa rw'imbasa twavugaga ntabwo urukingo rwa rwa urushinge rukingira imbasa ubwo nta iyo nkovu ntabwo ntabwo rugira ntabwo byo ari urukingo rukingira imbasa mu rushinge kuko ntabwo rugaragaza inkovu ntabwo byo ari ari ikimenyetso arebera gushakisha inkovu waba wamuteye
yego birasobanutse rwose ubwo ufite inkovu niyo urukingo rw'igituntu reka dusubire ku murongo wa telefone twakire ndi uw'amahoro benjamin
ndabumva wiriwe neza urahagana he
ndi i kigali yego ufite ikibazo ikibazo mfite indwara y'imbasa bigaragara ko mu makuru duhabwa na rbc batubwira ko umurwayi wa nyuma aheruka mu rwanda mu mirongo icyenda na gatatu yego
kandi kuva icyo gihe inkingo z'imbasa ziratangwa ku bana buri mwaka ikibazo cya mbere ubwo icyo gihe cyose gishize batanga inkingo z'imbasa bakaba batubwira n'ingaruka z'indwara z'imbasa zirimo ubumuga bwa hato na hato bwo ku maguru ku maboko yewe no ku bwonko ubwo abarwayi twirirwa tubona barwaye indwara nk'izo ngizo ntaho bihuriye no kuba ari imbasa iba yabafashe ahubwo bikaba bititabwaho ngo baduhe rezilita finari z'uko baba barwaye imbasa kuko batubwira ko umurwayi aheruka mu rwanda mu mirongo icyenda na gatatu ariko abarwayi bafite ingaruka bafite ibimenyetso nk'ibyo byo kuba bagira ikibazo ku kaguru kakanyunyuka ku kaboko ubumuga bwo mu mutwe ku bwonko ibyo byose turabibona ariko amakuru rbc itanga itubwira ko umurwayi wa nyuma w'imbasa aheruka mu rwanda mu mirongo icyenda na gatatu
yego icyo nicyo nifuzaga ko bansobanuriraho nkamenya esike niba amakuru baduha ariyo koko cyangwa niba ibyo bimenyetso tubona ku barwayi bamwe na bamwe ntaho bihuriye n'imbasa wenda bakatubwira ubundi burwayi buba bwabiteye cyane ko mpamya ko izo nkingo zitangwa mirongo cyenda n'icyenda ku ijana
yego benjamin ubwo rero ndumva amakuru babaha utangiye kuyagiraho akabazo reka bagusobanurire yego guma hafi urarimo kudukurikira kuri radiyo cyangwa tukugumishe ku murongo wumva ahantu ndi ntabwo ntabwo ndi kubabona ku murongo reka tukugumishe ku murongo noneho nsabe ku buhanga bw'ibyuma bakugumisheho ye barakugumishaho hanyuma ukurikire reka mbaze inesi ni inesi yego
arakoze ikibazo abajije ni cyiza cyane cyane ariko ubumuga tubona mu rwanda bishobora kuba bishobora ubumuga buhari muri rusange bwafata amaboko n'amaguru bushobora guterwa n'imbata cyangwa ntibuterwe n'imbata rero twebwe impamvu tubabwira nka rbc yuko umurwayi wa nyuma tumurikira muri gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ni uko abo bafite ibyo bimenyetso by'ibyo arimo kuvuga bagize ubumuga bushya ni ukuvuga ubumuga butarengeje ibyumweru bibiri uwo babona bigaragara nk'ubushobora kuba butewe n'imbasa bamufatira ibipimo ni ukuvuga ibipimo biracyapimwa bikajyanwa muri laboratwari laboratwari igaragaje yuko atari imbasa irimo bavura ikindi ni ukuvuga ashobora kuba ari ubumuga bwatewe n'ikindi kintu kitari imbasa niyo mpamvu ubu ngubu tukivuga yuko nta mbasa dufite mu rwanda gupima byarakomeje abantu babafatira ibizamini bakajya kubipima bakabona yuko ubwo bumuga bushobora kuba butewe n'ikindi kintu kitari imbasa niyo mpamvu dukomeza kuvuga yuko nta mbasa dufite kuko tuba byapimwa muri laboratwari tugasanga nta mbasa irimo nta virusi y'imbasa irimo mu bipimo baba bafashe sinzi niba mucuruje benjamin wasobanukiwe cyangwa hari akandi kabazo ugifite wasobanukiwe aribwo akandi kabazo kamwe ko tuzi neza ko inkingo zitwara bije nini yaba ari iya leta cyangwa se yaba ari inkunga y'amahanga niba koko mu rwanda iyo mbasa idahari nta kuntu hakongerwa imbaraga ku mipaka akaba aribo bazajya bayisuzumira abantu binjiye mu gihugu noneho twebwe iyo bajeti yo gukingira buri mwaka ikajya kuri kuri za duwani na za gasutamo noneho umuntu winjiye mu gihugu bikagaragara ko nta kimenyetso cy'imbasa afite nibyo byatwara amafaranga make andi akajya mu bindi abaturage bakeneye amafaranga yo kubafasha mu bintu byinshi hari ahantu hatari amashanyarazi hari ahatari amazi ibyo nabyo ndumva nabyo babyigaho bakabireba ibyo byo ndumva bindi byari bisobanutse ariko akandi kabazo kari aho kuri bije ihora igenda buri mwaka yo gukingira imbasa kandi wumva nta niyo dufite mu gihugu madame grace ndumva mwagira icyo mumusubiza hanyuma ubwo niba hari icyo inesi nawe yakongeraho nawe ubwo arakunganira
arakoze cyane benjamin ku bibazo byiza cyane abajije koko umuntu yabyibaza yavuga ati ese kubera iki tuguma dukingira kandi indwara iheruka igihumbi cya mirongo icyenda na gatatu nk'uko twigeze kubivuga hari ibihugu bimwe iyo ndwara itari yaranduka burundu bityo bikadutera impungenge y'uko igihugu cyacu nacyo gishobora kubona iyo ndwara icyo kikaba ari icya mbere ikindi kugira ngo dushyire imbaraga ku mupaka umwana wese uje tumupime turebe ubumuga ni ikintu gisa nk'aho kidashoboka ntabwo gishoboka kubera iki kuko indwara igihe igira igihe ifatira n'igihe ibimenyetso byayo bigaragarira twabyita ako gahe rero k'igihe indwara yafatiye umuntu n'igihe itangiye kugaragarira muri laboratwari urumva ko uwo muntu aba yanduye mu by'ukuri naho utamupima ngo ubone indwara ariko aba yanduye uramutse rero ushyize imbaraga ukavuga uti ku mipaka kuri aeroporo aba bana tubapime birumvikana ko hari abagucika baje muri cya gihe ibimenyetso by'indwara bitari byagaragara cyangwa se udashobora kubona indwara muri laboratwari ngo ugende uyipime uyibone ntabwo rero byakunda kandi murabizi yuko virusi virusi ntabwo ifatika ntinagaragarira amaso ishobora kwahambikira igihe icyo ari cyo cyose ikaba yatugeraho ikindi tutakwibagirwa ni uko hari ibihugu duturanye usanga nabyo ubwabyo ikingira ryabyo tutaryizeye ni ukuvuga ngo tubyizera ariko usanga hakirimo ikibazo twavuga wenda nka repubulika iharanira demokarasi ya kongo turegeranye cyane kandi abaturage baho bahahirana n'abacu muvoma ni nyinshi abantu bajyayo baragaruka rero naho urumva ko turamutse dukumiriye hari abo tutashobora gukumira ntabwo umwana wese yajya yinjira ngo tumupime nta n'ikimenyetso kimugaragaraho murakoze yego murakoze cyane ndibaza ko benjamin yasobanukiwe
murakoze urakoze benjamin emanuweli ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza ijwi rya amerika muraho neza mw'ukabyaranye muraho nawe ukabyara urahagana hehe
nk'ibisanzwe muravugana na ambasaderi w'ijwi rya amerika mu rwanda
telefone yawe uko imeze nabi se disi
ndimo ndavuga ndagira nti yego
muravugana na birushya abagabo emanuweli nkamerereye i musanze yego yego ikibazo cyawe cyo mu gitekerezo
nkaba nabanje gushimira mwebwe nk'ijwi rya amerika mwateguye iki kiganiro mutuganirira ku kijyanye n'urukingo rw'imbasa ariko nkaba naje kugiraho ikibazo no kuko hano aho turi ntabwo ijwi rya amerika turi kubasha kuryumva neza kuri efuperi ariko bikaba bitatubuza gutanga ibitekerezo ariyo mpamvu ngira ngo mbaze ni ese indwara y'imbasa nk'uko numvishe mu kanya aho ufatiye telefone batangiye kuvuga ati ku mipaka bareba uburyo ki batangira kugenda bayijugunya cyangwa se bayikumira iyo ndwara y'imbasa yaba yandura cyangwa se yaba ifata abantu bageze mu kigero gukinga gite ko bagomba kuyikingira abana gusa nta muntu waba waracikanwe ari mukuru nawe bakaba bamukingira iyo ndwara y'imbasa nkongera nkaba nabaza ikindi kibazo niko numvise nanone cyamubumenye nsanzwe nzi mvuga ni indwara y'imbasa iyo igiye gufata umuntu mu maguru ikaba yamumugaza hakaba hari abantu tuzi cyane cyane nkunda kubibona ku bakobwa baba bafite yateye neza ariko ugasanga utuguru twe turanyunyutse ese cyo ntabwo cyaba ari ikimenyetso cy'imbasa murakoze murakarama no ambasaderi ijwi rya amerika hano musanze birushya abagabo freeman wa neno murakoze cyane yego gumye ku murongo rero hanyuma bagusubize ha- ubwo ndibaza ko ushobora kuba utarimo- utari urimo no kutwumva neza Ah, yego rwose mwamukoze murakarama yego gumyeho gatoya Ah, nagira ngo eh, ines iki kibazo nkiguhe usu- usubize emmanuel
yego arakoze emmanuel ku kibazo cyiza Ah, yabanje kubaza niba imbasa yandura irandura irandura rwose nibyo ah, twaherewe tunavuga wenda ntiyari ku murongo imbasa irandura yandura inyuze mu mwanda w'umuntu virusi bamumara y'umuntu iyo yitumye rero ay- yarayanduye akayi- igasohoka mu mara undi wese wafata uwo mwanda wavuye mu mara akongera akawunyuza mu kanwa aba yanduye ubwo rero mu yandi magambo amagirantoki ya- ya- ashobora kuza aturutse eh, yanduza ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa byawe cyangwa ku ntoki zawe wakoze mu kanwa ukongera ukikoraho ukongera ukayituza mu kanwa ubwo rero ni uko nguko ya- ntabwo ari umuntu ukora ku wundi ngo amwandurire iyo- iyo- iyo- iyo niyo nzira ah, virusi yanduriramo ubwo rero eh, imbasa irandura icya kabiri yasabye ibimenyetso byayo Ah, ibimenyetso by'imbasa uwanduye imbasa agaragaza eh, gu- gutakaza imbaraga kw'ingingo kuko ziranyunyuka n'uru- n'urugingo umu- umuntu cyangwa umwana wagendaga cyangwa wakambakambaga ugasanga ntabasha gushinga ntabasha kugenda ushobora gufata ukuguru kumwe cyangwa amaguru yombi cyangwa n'amaboko byose bigafatirwa rimwe ariko urugingo rwafashwe ni uko rutakaza imbaraga hamwe no ku- no kunu- no kunanuka rutakaza n'imbaraga kuba nta kintu kibasha gukora nibyo bimenyetso rero kugira umuntu ufite amaguru matoya ariko abasha gukora icyo agomba gukora ntabwo ari ikimenyetso cy'imbasa ubwabyo ndumva ariko yari yakibajije mu magambo Yego.
make namusubiza Ah, sinzi niba hari ibyancitse ariko hari akantu yarabaje ati umuntu waba yacikanywe n'urukingo ah, asho- mukuru ashobora kuba yakingirwa
Oh, ah, keretse iyo twabonye yuko hari umukuru ku yihe myaka Ari- iyo twakoze kampani abana bose ba- bataba bageze imyaka itanu kuko mwabonye yuko ubundi umwanda nk'uwo nguwo umwana utaramenya kwiyitaho niwe uba uri- u- uba ufite ibyago byinshi byo kwandura niyo mpamvu abana basikanywe n'inkingo bongera kuzibaha abakuru rero kuko batu- tuzi yuko umuntu mukuru ashobora kwirinda guhura n'iyo myanda niyo mpamvu batongera ku- kubakingira ariko hari igihe niyo mpamvu ituma tugira nk'icyorezo tukagira nk'abarwayi bashobora gufata abantu benshi bakabakingiriza rimwe niyo mpamvu abakuru badakingirwa kuko bashobora kwirinda guhura ni- n'izo virusi ni ukuvuga guhura n'amazirantoki kugira ngo abanduze
yego ariko bivuze ko n'umuntu mukuru nawe ashobora kuba ya- yarwara iyo ndwara
yego umuntu mukuru nawe ashobora Atirinze.
kuyirwara yahuye yahuye n'iyo virusi ashobora kuyirwara rwose atarakingiwe ashobora guhura nayo yego niyo mpamvu iyo tuvuga tuvuga dukurikirana uwagize ubumuga bushya cya- twibanda cyane cyane ku bana bataragira imyaka batarageza batararenza imyaka cumi n'itanu ariko n'undi muntu wese ushobora kwivuza muganga akabona ko ibimenyetso afite nubwo arengeje iyo mwa- imyaka nubwo ari mukuru bigaragaza cyane ko ari imbasa nabo bamufatira ibipimo bakajya kureba niba atari byo byumvikane ko n'umuntu mukuru ntashobora kuyirwanya yego emmanuel birushya abagabo wasobanukiwe
ntasobanukiwe ariko hari ikindi kibazo naringize kinyarutse rero kuko hari n'abandi bategereje
Eh, ese uwo muntu baramutse nyine basuzumye nk'umuntu mukuru acikana bagasanga iyo ndwara arayifite ese iyo ndwara yabivurwa igakira cyangwa ni ukubana nayo by'iteka ryose murakoze kandi mukomereze aho rwose ijwi rya amerika turabakunda cyane njyewe urakoze cyane madame grace
murakoze murakoze kamusubize iyo ndwara ntabwo iyo umuntu yaranduye nta muti nta muti ifite ahubwo icyo dukora ni uko tuyirinda turayirinda tukarinda umuntu uko yayirinda nayo mpamvu dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tuyirinde ni uko idafite umuti icyo umuntu yavura ni ibimenyetso umuntu agiye afite ariko indwara ubwayo nta muti ifite kugeza uyu munsi murakoze
twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku bijyanye n'ikingira ry'indwara y'imbasa cyangwa se ubukangwe mu kirundi turasubira ku murongo wa telefone twakira noneho dominique aho uri muri tanzania uratwumva
hano ndabumva cyane yego bambwiye ko uri muri tanzania ni ahagana hehe
ndi muri tanzania aho bita kagera umuko wa kagera aho bita bukoba yego ikibazo cyawe amazina ni piyane n'ingenza dominiko ni abategere cyane ariko ikibazo nyamwinshi cyane uwo mugenzi ariko aravuga asa n'uwari bagiye byose ntacyo ubwo wasobanukiwe rero
nasobanukiwe ahakuru kwari kumenya yuko iyo ndwara se umuntu aramutse ayivuje yatinda igakira yego
namwumvise yuko mwamwishyuye neza nabakurikiranye kabisa murakoze cyane turabakurikira aho turi hose wakoze nawe kutwihanganira wategereje akanya kuri telefone tukirimo kubanza gusobanurira abari babanje kubaza kandi nagira ngo mbarekure ari uko bamaze kumva ko ibibazo byose byabo byasubijwe urakoze cyane
murakoze cyane namwe ku rya amerika
abakunzi b'ijwi ry'amerika rero bakomeje kuvuga ko iyi ndwara yacitse hari uwatubwiye ari mu burundi ndibaza ko ari jean bimenyimana batubwiraga ko mu burundi iyi ndwara yacitse ariko ko bakomeza gukingira bakanasaba ko n'ibihugu bituranyi byakomeza nabyo bigashyiraho umuhate wo kugira ngo bakingire n'abatumirwa bacu bakomeje kubisubiramo nagira ngo noneho nk'ijambo inesi nk'ijambo ukurikije ibyo abakunzi b'ijwi ry'amerika barimo kuvuga muri uyu mwanya ni iyihe nama cyangwa se ni ikintu cyaba kikujemo muri aka kanya wakwifuza kuba wabagezaho kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu
murakoze ikintu numvise hari amakuru abantu baba bafite ariko adahagije cyane buvuze ko indwara y'imbasa uretse no kugira ubumuga ishobora no kwica nabyo twabyongeraho kandi barabizi uwagize imbasa imbasa iyo virusi ivuze mu muntu bavuga ko yakize ariko ubumuga itera ni gushira ni ubumuga abana nabwo burundu si virusi abana nayo ubuzima bwe bwose ahubwo abana n'ubumuga bwatewe nayo virusi nicyo nababwira ubwo rero uburyo bwiza cyangwa inama numva nagira abakunzi ba voa b'ijwi ry'amerika ni kudahagarika cyangwa kutacika intege mu bijyanye no kutarambirwa no gukingiza kuko ni uburyo bwiza kubona umwana avuka ari muzima byagera bakagira ubumuga bwa burundu urumva ni ikintu bidashobora no kumufasha kundi iyo ibyiza ni uko tumukunda hakiri kare tukamufasha agakura neza ibyo dushobora kumurinda tukabimurinda mu mbaraga zacu dufite murakoze hanyuma madame grace wowe hari icyo wumva wakongera ukurikije amakuru turimo guhabwa n'abadukurikiye muri uyu mwanya nk'akandi kantu wakongeraho wakumva ko bakeneye kuba barushaho gushishoza cyangwa se gusobanukirwa
murakoze cyane dukora uko dushoboye mu by'ukuri kugira ngo inkingo zigere ku bana bose abana bose bo mu gihugu ahantu hose turahagera nk'uko mubizi ibigo nderabuzima byose birakingira ndetse tugakora n'amasitrategi avansi cyangwa tubiciza muri kominote ku buryo twegera abaturage ariko nk'uko nigeze kubivuga ibarurisha imibare riragaragaza yuko ikingira ari ku kigereranyo cya mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ako kane rero nako turagashaka turifuza twebwe yuko nta mwana n'umwe n'umwe n'umwe n'umwe wacikanwa na gahunda y'ikingira haba hari ahantu hari ikibazo gituma izo serivisi zabo zitabagezeho bakabitubwira tukarushaho kunoza imitangire ya serivisi murakoze murakoze cyane namwe reka twongere dusubire ku murongo wa telefone hari n'iyizigiye jean damascene uranyumva
ndakumva neza wiriwe
mwiriweho yego ubutumwa bwawe twabubonye wavuze kuri gatsibo
gatsibo kabaroye ntabwo dukunda kubumva neza kereka kuri mwa kuri mwayeni muri saa kabiri nibwo muri mirongo irindwi na kabiri uravuga ko mutwumvira ku murongo wa mirongo irindwi na kabiri n'icu- n'ibice umunani rimwe na rimwe nabo uravuga ko ku manywa mutatwumva
ku manywa ntabwo tubumva umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ntabwo tuwuzi n'ahangaha Eh, ubwo ntukubwira Eh.
ababishinzwe bakomeza kubikurikirana rero No.
yego nta kibazo nuko cyakora wakoze kwihangana no kuba watu- wabitumenyesheje ubwo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nta kibazo rwose mba ndabakunda cyane ku makuru mutugezaho Mm, natwe turabakunda ye kuri iyi ndwara se y'i- y'imbasa nta makuru wifuza kumenyaho cyangwa ngo unagire n'icyo utubwira aho ngaho i gatsibo aho muherereye niba ibintu byose bimeze neza cyangwa niba hari ikibura
hano gatsibo nta kibazo njya mbona bavuga ngo ni ugukingiza abana cyane cyane kugira ngo tuyirwanye Mhm. ufite abana se wowe
mfite umwana umwe waramukingije ariko
eh waramukingije
Eh, naramukingije zose zararangiye nuko nuko zararangiye ni ukuvuga ko gafite imyaka ingahe
eh zararangiye inkingo zararangiye ni ukuvuga ko afite imyaka ingahe
afite na rwa rundi rwa ruso rushimangira yararufashe Rwe- uravuga izi mbasa
eh izindi se
n'izindi yarazifashe zose kuko si ku myaka itatu se ntaba ayif- ayo zose agomba kuzibona Mhm. bagumye hafi rero ubwo twumve niba hari inama muganga ashobora kuba abaganga ba- ba- bashobora kuba baguha rbc ikurikirana Mhm.
ibijyanye n'inkingo niba hari icyo baku- bakubwira Eh, um, Nta- madame ines hari icyo mwabwira uyu muvandimwe inkingo umwana yabazirangi- aba yazirangije ryari agomba guhabwa zingahe
Ah, kirakoze umwana w'umuhungu urukingo twakita ko mu bwana bwe rura- eh, urukingo rwakwitwa ko rwa nyuma rufata ku mezi cumi n'atanu ariko rero umukobwa arabizi ko eh, kuva igihe cy'imyaka y'i- y'ubwangavu hari izindi nkingo bafa- afata urukingo rw'i- rw'inda kanseri y'inkondo y'umura afata ah, ku myaka cumi n'ibiri ubwo uh, umwana we niba ari umukobwa eh, eh, ntabwo ararangiza ingingo aracyafite izindi afata hanyuma uh, u- umuhungu we eh, muri kuri kanambere dusanga kuri gahunda yo yo gukingira uzitwa ko ubwo ubwo biturwanyije turwagufata ku mezi cumi n'atanu
ye jean damascene nakongeraho yego ariko nakongeraho inesi yego hari gahunda tujya tugira y'ikingira ridasanzwe Mhm.
cyane cyane eh, mu gihe cy'icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana hari igihe bibaye ngombwa yuko hari urukingo dutanga nk'ubu ngubu icyumweru cya cyo ku itariki ya cumi n'enye kugeza ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi tuzatangamo urukingo rw'imbaca ah, rw'urushinge ku bana bataruhawe eh, bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi Ah, icyo gihe rero icyo namwongereraho ni ugu- ni ugukomeza akurikirana amakuru ah, y'ubuzima bw'umwana yakumva hari gahunda ikigo cy'ubuzima rbc eh, cyashyizeho yo gukingira abana bwaba ari mu buryo budasanzwe agatwara umwana we bakamukingiza icyo ni cyo numva agashaka kongeraho murakoze yego mwasubiramo neza ayo matariki kugira ngo basobanukirwe ababyeyi bazakingize
ku itariki cumi n'enye kugeza ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi ukwezi turimo Ah, dufite gahunda yo kwa- gukingira twageze mu kwa cumi na kumwe ariko
kwa cumi na kumwe Eh.
yego sorry Eh, Ah, ukwezi- ukwezi kwa cumi na kumwe dufite gahunda yo gukingira abana batigeze bahabwa urukingo rw'imbasa urwo rw'urushinge Ah, abana bavutse mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi abana rero batahawe urwo rukingo rw'imbasa rw'urushinge kuko niho twa ah, urwo rukingo dutangira kurutanga Ah, hari abana tuzi yuko bacikanywe ko twatangiye kurutanga muri bibiri na cumi n'umunani Ah, icyo gihe rero abavutse bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi hari ubwoko nigeze kubabwira yuko ari ubwoko butatu hari ubwoko bwa kabiri burinda ubwoko bwa kabiri bw'indwara y'imbasa batigeze bahabwa urukingo ni ukuvuga ngo babonaga urw'igitonyanga rwa mbere yaho mbere ya bibiri na cumi na gatandatu rwarindaga ubwoko butatu nyuma rero biza gukurwamo ubwoko bwa kabiri buvamo hasigara ubwoko bwa mbere ndetse n'ubwoko bwa gatatu biza gutuma tujya gushaka bariya bana bavutse kiriya gihe murabyibuka imyaka mvuze bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi abana bose bavutse icyo gihe biba ngombwa yuko tubashaka kugira ngo tubahereze ruriya rukingo rw'urushinge rurinda imbasa iyo gahunda rero twarayikoze ariko hari abo tutigeze tugeraho twakangurira ababyeyi ngo abana batagezweho iyo gahunda bose tuzabakingira ku itariki cumi n'enye kugeza ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na kabiri aha ni mu gihugu hose wese wakwiyumva aho ngaho yazana umwana tukamukingira amujyana he dusanzwe dukingira aho basanzwe bakingirira
yego ikigo nderabuzima yego murakoze cyane nizigiye nizigiye jean damascene wasobanukiwe neza
yego nasobanukiwe ahubwo nkagira ngo mumbarize ni uguhera ku myaka ingahe iyihe yavuze aba bana bavutse muri bibiri cumi na gatandatu bibiri cumi na karindwi bacikanywe urakoze cyane rero ubwo umwana wawe niba ari umukobwa wabyumvise ko zitari zarangira ko agomba gukingirwa ageze mu bwangavu hari urundi rukingo umuhungu we yavutse muri bibiri na makumyabiri ni uko ubwo yarazirangije izo nkingo wavugaga yewe urakoze cyane
yego nawe murakoze twakire eri niyo nkuru eri turimo kujya ku musozo yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo kujya ku musozo
murakoze cyane ko mutwakiriye nawe urakoze ikibazo dushaka kubaza umutumirwa urukingo bahereza kugira ngo bashobore gukinga izo ndwara nta ngaruka bashobora kuba bogira ku magara ya kiremwamuntu
uravuga ingaruka mbi kuko inziza zo zirahari zo kumurinda indwara uravuga ingaruka mbi rwagira
nta ngaruka ziba ziyotera mu magara y'umuntu yereka bagusubize inesi wamusubiza muri makeya turimo turasoza inesi
yego kugeza ubu ingingo zitangwa bakingira imbasa ingaruka avuga nta ngaruka mbi zifite umuntu yavuga ntazo kugeza ubu zira
hanyuma akanama watanga muri rusange mu kwanzura hanyuma ijambo rya nyuma ndihe madame garasi
twagira nasaba abantu bose twibuka yuko nubwo dukingiwe nubwo nta ndwara nta mbasa duheruka ntabwo iracika mu bihugu byose ku bw'iyo mpamvu uzagira ibimenyetso bishya wese wagize ubumuga bushya bw'amaboko cyangwa amaguru bihutire kumujyana ku ivuriro riri hafi kugira ngo bamufashe niba ari imbasa yo kwanduza abandi kandi nawe bamufashe kutagira ubumuga bumutinda murakoze cyane hanyuma ni inesi ijambo rya nyuma na garasi
murakoze cyane icyo nakwibutsa abantu batwumva ni uko umwana akingirwa akivuka kugeza afite amezi cumi n'atanu iyo ataragira amezi cumi n'atanu ntabwo aba yari yuzuza inkingo zose zateganyijwe akongera kuzakingirwa umwana w'umukobwa ufite imyaka cumi n'ibiri iyo niyo gahunda y'ikingira mu rwanda bagomba kuyubahiriza murakoze murakoze cyane reka mbashimire rero madame grace kabanyana na inesi itanga bo mu kigo cy'ubuzima mu rwanda mbashimiye cyane kuri ibisobanuro muhaye abakunzi b'ijwi ry'amerika ngashimira abakunzi b'ijwi ry'amerika aho muri hose mwaduhamagaye mwatwandikiye mwabajije mugatanga n'ibitekerezo nshimira kandi abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma bire andrike wafatanije na nadia taha kuri mikoro ya reugenia mukankusi tubasezeraho mwese tubifuriza amagambo amagara mazima aho muherereye hose